iyi ni ijwi ry'amerika turabara mu kijya nshuti namwe mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe na Aloyizi Bigirimana dusamiranira i Washington DC ndabaramutse ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
cyakora yagisubiye kwaduka mu gisagara cyaje buhoro buhoro mugabo tubona yuko nawe kiko kiragwanya tutarashika ku ntambwe y'uko twogisezerera
uyu ni Fredy mbonimpa mukuru w'igisagara cya bujumbura avuga ku kiza cyakorera cyongeye kwaduka i bujumbura iyi nkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika makuru tuyahere aho kuri uyu wa kabiri ariho haba ibisikanya ry'inzego mu mugambwe cndd fdd uri ku butegetsi mu burundi ni nyuma y'aho mu mpera z'indwiheze hari habaye itorwa ry'indongozi nshyashya zirongora uyu mugambwe kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu eroge wirikaneza i bujumbura mu burundi eroge mwiriwe
amahoro neza aroyizi uvuye muri iryo bisikanya tubwira amajambo yahavugiwe
ego meyaroyize uwahora arongoye umugambwe uri ku butegetsi sende david ariwe umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda akaba yavuze ko umugambwe yawushyikirizwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nawe awutanze kandi ko awutanze warisununuye hari byinshi washyitse ko ugashika ku mitumba yose y'igihugu cy'u Burundi ariko yagize ati kubera ikigwa iyindi migambwe ikigwa ayandi mashyirahamwe atandukanye ko umuntu arangije ikiringo aheza akabisikanya n'abandi agashyira aho intaha ishize atakunana atangorane zigiyemwo uwamusubiriye akaba ubu muganga uzana david ugiye kurongorwa n'umunyamabanga mukuru akaba ari evariste ndayishimiye nawe nyine mu kwakira yashimiye cyane abahora barongoye umugambwe avuga ko urwego nyobozi rw'umugambwe rwakoze by'ukuri kandi arusaba yuko n'ubu baguma bashyigikira urwego nyobozi rushasha evariste ndayishimiye akaba yagiriye ko amenyesha imwe mu migambi agiye gukora yavuze ko agiye cyane cyane nk'uko umugambi wo ku butegetsi leta ukomoka ko ubu hageze ko ishyira imigambi yemereye abanyagihugu mu ngiro yagize ati ubu baba batoye umugambi wa sendedefudede baba batawutoye n'iyindi migambwe itari yadushyigikiye tugiye kubegera kugira ngo tubumvishe ko imigambi y'iterambere abanyagihugu benshi batoye ari iya bose kugira ngo tuyirangurire hamwe
iyindi migambwe twavuga mikuru mikuru i Burundi hari icyo yavuze kuri iryo bisikanya cyangwa ku cyo yiteze kuri izi ndongo nzishasha z'umugambwe sende devudede
gushyika ubu urabona niho tugiheza ariko hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe bamwe bari bagize bati umugambwe sendefd ugiye kurongorwa n'umuntu yahora ari umusirikare ku bwabo bakagira bati uwo mugambwe nta kibanza abasivile bagisubiye kuwugiramo muri iyi minsi ariko ikibazo twakibagije evariste ndayishimiye yatwishyuye ati narabaye umwana narakuze ndiga amashuri ati niwashaka naragiye mu muhari nserukira amajambere wa rwagasore ari wo gerere ati ndakura ndiga amashuri nagiye kuba umusirikare narabaye umunyagihugu umusivile nk'abandi ati ntabwo kandi ubu sinkiri umusirikare ntabwo bisigura ko nabaye mabanga y'umusirikare ko abantu bavuga ngo ikibanza cy'abasivile kigiye kuvaho ikindi nacyo yavuze ko agiye kubandanya yumvisha abahora bashyigikira uburundi bahagaritse gufasha uburundi n'ibindi bihugu imigenderanire yacosekaye hagati yabwo n'uburundi ko by'ukuri icyo leta ishaka aricyo nabo nyine bashaka kwaba guharanira agateka ka kiremwamuntu kwaba guteza imbere demokarasi kwaba ukwirinda ikintu cyose gihungabanya ubuzima n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ati tubumvishe ko icyo bashaka natwe ubwacyo turondera kugira ngo tujye mu ntumbero imwe urakoze bandanya dutunganiriza iyi nkuru naho mu kanya urakoze
urakoze nawe aroyita
radiyo ijwi rya amerika amakuru ku burundi kandi abantu barenga ijana baramaze gufatwa n'ikiza cya korera mu gisagara cya bujumbura mu kiringo c'indwi zitatu icyo kiza gitanguye kwibonekeza urongoye igisagara cya bujumbura amenyesha ko ingingo zijyanye n'isuku zigiye gufatwa ni nkuru twateguriwe kandi dushikiriza na evariste nzikobanyanka
mu gisagara ca bujumbura ikiza ca korera catanguye kwibonekeza mu makaritiye y'akajiji na ruziba muri zone kanyosha ya komine muha igituma ico kiza ca korera gitera ciyongera mu gisagara ca bujumbura no mu micungararo n'isuku rike ryibonekeza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'ubunywero n'uburiro ubukene bw'utuzu twa sugumwe n'ubukene bw'amazi meza mu makaritiye amwe amwe nk'uko vyemezwa n'umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa ashikiriza ko ico kiza ca korera kiriko kiragwanywa naho bitoroshe ashima ko abafatwa bavugwa bagakira kiza ca korera gisubiye kwaduka mu gisagara caje buhoro buhoro mugabo tubona yuko naho kiriko kiragwanya tutarashika ku ntambwe yuko twogisezerera ku rwego rw'igisagara twarashizeho umugwi ujejwe gukurikirana ku munsi ku munsi ico kiza kugira tufatanye n'abajejwe ubuzima bw'abantu mu gisagara kugira uh, turabe yuko duhagarara uwo mugwi rero uri ku kivi ikindi nuko twababwira yuko harashyizweho imiduga igenda iracojo kwita kumenyesha gusansibiriza kugira abantu bamenye inyifato bukora hakaba rero n'uwundi mugwi ugira inama ku munsi ku munsi mu bushikiranganji bwo mu magara y'abantu turafite rero n'abaduserukira kugira baze baramenya aho kigeze abantu bafashwe abariko barakira ivyo rero bikadufasha yuko tumenya neza ingene tukigwanya zimwe mu ngingo zo kugwanya korera ziramaze gufatwa mu bice vyibonekezamwo iyo ngwara mu gisagara ca bujumbura harimwo gukwiragiza amazi aharanga ubukene bwayo bishikirizwa na tade ndikumana avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ubushikiranganji buriko burategura hamwe n'abasanzwe babufasha mu kurwanya icyo kiza ni uko hatekanijwe gusahiriza regidezo hakaba amabombo mfatakibanza mu gifaransa bita buraderi amaze gukwiragizwa muri ubwo burere hanavuga yuko hariho amabombo ashika atatu mu mpanuka bw'igisagara ca bujumbura kandi twarasabye rero ko na regidezo yotezurira bene igihugu igashobora gushikana amazi na cane cane muri kanyosha na ruziba kuko ry'amabombo dusanga asa n'ayatagiramwo amazi cyane cyane ko ajya amabombo bazoyugurura mu masaha azwi ikindi dusaba ni uko bajya bajejwe gutungana ry'amabombo rusange yuko batozimba bene gihugu kuko muri ejidezo batumenyesheje neza yuko ajya amazi bayatanga kugira ngo ibido n'imiburiburi igugwe amahera mirongo ibiri abafatwa na korera mu gisagara ca bujumbura bamwe bavurirwa mu kibanza categuwe muri quartier ruziba zone kanyosha ya komine muha no mu bitaro prince jean charles biri muri zone ya buyenzi nk'uko bivugwa n'uwavugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ingingo ruhasha zigiye gufatwa mu gisagara ca bujumbura kugira ico kiza ca korera kigabanuke congere gituzwe umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga ko nk'ubunywero n'uburiro burangwamwo isuku rike bugiye kugarwa ikintu twababwira gihambaye tugiye guhagurukira ni kugara ububare n'uburiro budakwije ibisabwa n'amategeko aho twasanze mu gisagara tuzo kugara amazu ashika amajana umunani atandukanye mu mazu nagize igisagara ivyo ni igikorwa tugiye guhagurukira kuko ayo mazu ubwo buriro ubwo bunywero nibwo butuma iyo ngwara iguma isutama rero tugiye kubihagurukira tubihagarike inyuma y'indwi zitatu ikiza ca korera gitanguye kwibonekeza muri zone kanyosha kimaze gutandukira amazone ya buterere kinama muri quartier bukirasazi na ngagara aho bita ku mase nk'uko bivugwa na tade ndikumana avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko muri ico kiringo c'indwi zitatu abantu bagera ku ijana na babiri aribo bamaze gufatwa na korera ikiza ca korera catanguye kwibonekeza kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi uno mwaka mu karere k'ubuvuzi ka kabezi mu ntara ya bujumbura naho haharugwa abarenga ku ijana bamaze gufatwa n'ico kiza nk'uko bimenyeshwa n'uburongoye ku karere k'ubuvuzi ka kabezi umwe mu bafashwe akaba ari we amaze kwitaba imana i bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Turashimiye mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka Kaminuza y'ingozi iratekanya agashimwe ku munonotsi Francine Niyonsaba aherutse gutsindira umudari w'umwaka ka mu nkino ziheruka kubera mu gihugu ca Brazil mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Padiri Apollinaire Bangayimbaga arongoye kaminuza y'ingozi avuga ko ako gashimwe gafise insiguro nyinshi ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
twarifuje yuko francine niyo nsaba yahaye yaduteye iteka mu gihugu cyacu mu kuzana uwo mudari w'ifeza kaminuza y'ingozi yifuza kumwakira ngahaya kugira ngo tumwigine ibyo rero ndabisabye kuko nzi yuko insinzi iryoshye cyane tubyikura ko ngahaye ingozi kuko duheruka kuzana igikombe cyavuye mu ihiganwa ry'amakaminuza tukaba twatsinze muri basiketi twatsinze hirya y'ejo ku itariki mirongo irindwi n'imwe z'ukwezi k'umunani ni igikombe twashaka mugabo twafashe igihe kitari gito kugira ngo tukirondere none rero tubonye n'insinzi iryoshe ihimbaye twaciye tubona francine niyo nsaba aduteye iteka ateza kuba anezerewe cyane nk'uko abarundi bose tunezerewe ariko twe twashaka yuko yishikira ngaha muri kaminuza kugira ngo tumubone mbona nkubone tunezerwe hamwe nawe urwo rubanza ruza ari urubanza ruteguwe gute azoca ngaha mu biro atora agashimwe canke ni ibintu bizoba ku mugaragaro ni ibintu twifuze ko vyoba ku mugaragaro kuko ni ukugira ngo tumwigireko abanyeshuri bo ngahaya babone ukiri muto nkabo yuko ashobora gutera iteka igihugu kuko nashimye yuko avuga ati ego niteka kuri jewe mbwa niteka ku gihugu cose kubona hariya haya muri Brazil Rio de Janeiro ibendera ry'u Burundi riduga bakanezerwa ni kugira ngo mbwire abanyeshure nti kunda igihugu canyu Francine yakoze ivyo vyose yiyumvira igihugu ciwe kugira ngo agatere iteka kugira ngo kivugwe neza mu makungu ivyo rero urwaruka rwacu rurakeneye kuvyiga kugira ngo ico umuntu wese ariko arakora ari uwiga yige neza kugira ateze imbere igihugu ciwe ari umurimyi arime neza kugira ngo ivyo yimbuye yimbure vyinshi ateze imbere igihugu ciwe ari uwuvura avure neza niyo atoronka agashimwe mugagira ati nanje hari ico ndiko ndaterera mu gihugu canje mbega mwose iki abantu bafise uburyo mu bijyanye no gushyigikira abanonotsi cyangwa izindi nkino mu burundi kumbure ntiturabimenyera gushyigikira inkino ariko ngira ngo biriko biraza murabona ko na nyine nshobora umukuru w'igihugu akunze kuza arubakisha amasitade akundisha inkino aha akanya abanonotsi n'abakinnyi kugira ngo abahimirize ngira ngo biriko biraza none rero hariho abafise uburyo hari abafise uburyo kuko wofasha abakinnyi bacu mu madisipuline atandukanye yoba ariko ararera neza uko ndazi yuko rero batangira amashuri abandi kandi akaba bafashije no muri ubwo buryo kugira ngo inkino zacu zo mu burundi dushobore kuza turahiganwa n'abandi murabona za kenya za etiyopi ingene ziteye imbere none rero nka francine yerekanye yuko mu burundi dushoboye mu burundi dushobora kwerekana yuko hari amatarena atari make yari patiri apolinere banga imbaga harongoye kaminuza y'ingozi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
tubandanye kuri iyi nkuru ya francine niyonsaba aho yari umutumire mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa kabiri yaganiriye na mugenzi wacu edi rwema aratubwira ingene yakiriye iyo ntsinzi
nashoboye kuronka ukuntu ari kubivuga wari umunezero kuri jewe wari umunezero ku barundi bose no ku burundi eka n'akarere ka afurika nyine Eh, nanaryohewe cyane eh, kuko yari intsinzi novuga itari isanzwe ku gihugu cy'iwanje kuko hari haciye imyaka mirongo ibiri uburundi eh, butaronka umudare mu- muri izo nkino mpuzamakungu za jeux olympique igihe veniste niyo ngabo yaronka umudare w'inzahabu rero ryabaye iteka rinini kuri jewe eh, yabaye n'iteka ku gihugu novuga ko byabaye nka a- nk'icibutso ku burundi uvuze ko ari icyubahiro ari iteka kuri wowe cyane ah, venuste niyo ngabo yatsinze umudari wa zahabu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu aba umurundi wa mbere ariko noneho wowe wabaye umurundikazi wa mbere ibyo bivuze iki kuri wowe n'abakobwa b'abarundikazi bari mu burundi ubu ngubu ego nk'uko mubivuze uyu ubaye umudare wa mbere mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rw'aba- rw'abakobwa ni nibaza yuko i- i- iyi ari intango y'ibikorwa i- i- umudare wanjye ushobora kuba eh, urupfunguruzo eh, rwo kwerekana ko oh, abakobwa batokumirwa bashoboye nabo ba- ba- baki- bakitanga kugira ngo oh, bashobore gukora cyane kugira bashobore kwihesha icyubahiro bongera bagihesha ibihu- igihugu cyabo turi kumwe na james mwiriwe neza Mwiriwe ikibazo cyawe mu magambo make cyane ego ndaramukije ubundi kazi Francine tera intege ku gikorwa cy'iteka cyerekana ku buzi bwacu hama nk'abatebeje nagomba ndamubaze nti nyogokuru wiwe ariko arabumviza eh, hariya imuyuga yumvise jezi olympique yokumva atari iki hama tugerageje ku- kuraba jezi olympique inkino zihuza isi yose ariko mu gikorwa cyo- kiba cyo kiraba ni ukuvuga yuko iyo umuntu atahanye uwo mudari igihugu aricyo kimuha amahera ariko aborganije zorompike atari bo batanga amahera bamubaza nti mbega uburundi cyangwa federasiyo barimo ngaha mu burundi burashobora kumugurira uwo mudari neza kuko turazi nk'ibihugu bya suwede iyo umuntu agiye guhiganirwa muri iyo jezi olympique bavuga yuko aba ariko ate atamahera bamuha ahubwo aba ariko akorera igihugu yongera ateza imbere wenyine n'izina ryiwe reka dufate na evariste evariste mwiriwe neza bo si ikibazo nagomba gutera intege uwo mu- uwo- uwo mwikeneye francine niyo saba ndamubwira ati fesitashe kuraje cyane rwose ukuntu yari ahereje ijambo asubire izina ry'u Burundi kuryuburura mu makungu ryari ri- n'ino minsi ryakoreye avugwa nabi cyane ariko ubu u- amakungu akaba ariko arasubira kubona izina ry'u Burundi ukundi gusha icyo kintu ndakimushimiye cyane rwose nongera namutera intege abandanye akoreho byiza cyane bishimishije nkaba nogira korontera intege abandi bigeme cyangwa abandi badamu baba bibaza ko ata bintu bashoboye mu gihugu bamurebere ko akarorero uwo mwigeme francine kuko mu gihugu cy'u Burundi naho benshi hirya no hino bigo barakivuga ukuntu uko baciyumvira ko byacashoboye byacafise intwari kandi igihugu cy'uburundi kirahagaze neza francine rero aho atahugira mu gihugu cyacu ace agegera urundi abarundi runganwe nkawe abandi bamama nkawe abereke ko umurundikazi wese ashoboye atokwishyira inyuma ni ukuri ndamu- ndongeye kumukeza kandi cyane urakoze evariste reka dufate na nduwayo nduwayo mwiriwe bo nagira mbanze kumutera intege francine kabisa kubona yarashoboye gufasha igihugu cy'iwacu kandi ari n'icyiwe cy'uburundi darapo ry'iwacu rikaduga mu mahanga ikibazo cyanje ni iki none ko mu bindi bihugu utwaye umudari bamugenera ishimwe mu burundi ho hari ishimwe bamugenera canke umuntu amenywa nahajya aba ari muri jezi olympique murakoze Umu- umuntu wa mbere arambajije ma- ati ni ikibazo kigoye kwishyura cyane Eh, umudari ngo akenshi ibihugu bimwe birawugura bikaba byaguha ishimwe Ah, hari n'ibindi bihugu bivuga ko uwo mudari ari uburyo bwo gukorera igihugu cyabo Mm, yego me- yego nkuko ayivuze ku busanzwe muri jezi olympique ni ugutera ah, iteka igihugu kurihesha ishimwe mu makungu nibyo umudari turonka na- ni uku- ni- ni onere ku- ku- ku gihugu ariko sinovuga yuko eh, si- sinovugira abatujejwe icyo kibazo nibaza yuko ari hamwe boronka nk'ababijejwe bakakibabaza aribo bashobora kucishura neza kuko je sinoronka inyinshi y'icyo kibazo muri uyu mwanya birumvikana ego me yavuze yuko kandi no te, no ninji Burundi ego nz- nda- nzojayo mu misi eh, iri imbere eh, ni- ni uko nohanura urundi rwaruka ego me ibi ni vyiza cane eh, novuga yuko eh, iki nibaza ko coba cabaye ikimenyetso ciza kurundi rwaruka bofata akarero keza kugira ngo bashobore kwihesha icubahiro nabo nyene eh, n- baheshe n'icubahiro igihugu nuko nobabwira yuko bogira ishaka eh, bakiyumvira kugira eh, ico bashaka kuba ah, bakiyumvira ico bashaka gukora eh, eh, eh, bakiha intumbere y'ikintu bashaka gukora n'ico bashaka gushikako ivyo nivyo eh, nibaza vyotuma bashobora gutera imbere Ah, francine niyo nsaba dusimbuke gato tugaruke kuri aya marushanwa yabereye i Rio de Janeiro Ah, ku munsi wa gatandatu ubwo mwirukankaga eh, hari igihe ah, nubwo abantu benshi bakomeje bavuga ko Caster Semenya uriya munyafurika y'epfo ari we uzatsinda metero magana inani hari akanya gato wayoboye ririya tsinda mu mutwe wawe wiyumviraga iki icyo gihe egome murakoze kumva ico kibazo kaste semenya muri afurika y'epfo ni umwatirete akomeye cyane eh, eh, ku rwego rw'isi ariko nanjye eh, burya muri jezi olympique nagiye ngiye kurondera umudare nicyo cyari cyanjyanye nari mfite ishaka rininiya cyane hanyuma narayoboye muri finale eh, muravye imetero amajana atatu za nyuma nara nara narahinduye eh, i- kurse ndayishi- ndayishira ah, ku rwego ku- kugira ngo nshobore kurondera umudari ariko ntibyakunze harya intumbero yanjye nari mfise yari iy'umudari harya nari nzi abo duhiganwa n'ukuntu ba- bakomeye bose nari nzi nanjye ah, aho mfise ingorane nari nzi aho nshobora ah, kugira ah, eh, nico novuga ikosa nka erere eh, kugira ngo sinite ku ikosa harya je- nashaka kugira ngo ndondere umudari ariko ntibyakunze nta kosa nitako eh, umudari narose ndawushima kandi narawunezerewe na- n'umudari w'uburundi ese kasita semenya ni umugenzi muravugana kuko ni umuntu mu by'ukuri muhanganye cyane kasite semenya turavugana nibyo mu busanzwe iyo muganira nk'abatirete abantu muhanganye mu irushanwa rimwe biba bimeze bite yego eh, ku busanzwe eh, muhanga mu nkino ni- na- nugu- ni- ni- nu- ni uguhana urukundo ni fair play Eh, semenya eh, arandusha vitesi nibyo hari igihe ndamubwira yuko nomusigara aka- agatwenga nawe akambwira ati banza urindire gatoya ntiharagera Eh, ariko ni ibintu bisanzwe muri siporo kunsiga ahubwo byanezereye byiya byampaye i- icyiyumviro ko nanjye nshobora kubandanya nkora cyane kugira ngo kubera muri siporo ni ukwitanga aha rero abantu eh, benshi barananirwa kubera ah, ukwitanga bata- ba- badashobora kubyiyumvira siporo iraruhisha nibyo muri ansenema u- u- urashika ahantu wumva byanse kabisa ariko ntibaze biyumvire guheba umuntu wese ntaze yumvire icyo ariko arakora ngo ni uko ngo arushe ngo agihebe kuko burya buruhe nibwo buvamwo eh, nuvuga ikintu cyiza jewe muri ya sinema birashyika nkumva ko ndushe ariko niho havaho icyo nokwita ugutera imbere nicyo no- icyo nokwita ameliorasiyo uravuze ngo iyo muganiriye na kasita semenya akunze kukubwira ngo rindira ntiharagera ese wibaza ko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri i Tokyo mu buyapani icyo gihe kizaba kigeze kuri wowe
cyane rwose Eh, ah, jewe eh, novuga yuko imyitozo nari mfise ubwa mbere n'ubu imyitozo noba mfise ubu myimenyerezo atari cyo kimwe imyimenyerezo iriko iragenda ah, yiyongera eh, n'ubumenyi eh, no kwiyumvira kure eh, bimpa iyindi bimpa iyindi nivo nta kibazo ko nashobora guserukira uburundi eh, ku rwego rushimishije ibijyanye n'imyitozo imyitozo mwitoza ni imyitozo nyabaki kuko hari abakunze kuvuga ngo mukunze kwitoreza ahantu mu misozi abandi bakavuga ko bamwitoreza ahantu hashashe bigenda gute mu myitozo yanyu ku bantu basanzwe bafise uburyo kuko twebwe mu gihugu iwacu eh, eh, uburyo burasa- bura- buratugora cyane eh, ingene umuntu ashobora kuronka uburyo bwo kwitegura neza mu makondisiyo aba akenewe kuba u- aba akenewe umwatsete kugira ngo ashobore gushika ku rwego rushimishije aha nagira nse nce ngira ko nsaba ah, ababijejwe yuko vrema iki kibazo eh, cyo gushigikira abatete bogishira mu ntoke kugira ngo abatete bashobore kugira ishaka ri- ri- rikomeye cyane nkagira ko nsaba mu burundi eh, ha- ndibaza hari igihe nibaza yuko bitandukanye no mu bindi bihugu mu bindi bihugu egome eh, abajeje inkino mu- baba bafasha abatete kugira ngo bitegure ariko Eh, mu bindi bihugu usanga n'amasosiyete ashigikira inkino agashyigikira abateza kugira ngo bashobore gutera imbere Eh, nagira nse saba mu burundi nawe nyine mu burundi hariyo amasosiyete Eh, nibaza yuko bo- bo- bo- bofasha urwaruka kuko bafashije urwaruka nibo baza bagafasha igihugu baba bafashije igihugu niko nobivuga kuko nawe nibaza ko kuba umaze gutera intambwe umaze kugeraho ni uko washoboye kugira amahirwe ukabona abasiponsoro nka nayiki bagufasha mu mu bijyanye n'iyo myitozo yawe nicyo cyonyine cyamfashije gushika ubu nicyo cyonyine cyamfashije kuba mfise eh, aho nshobora kugenda kugira imyitozo ishimishije kugira ngo nshobore kuronka ibyo umwatsi ategereza kuronka hari uyu nguyu gilbert wari ubajije ngo ku giti cyawe ni iki wakora kugira ngo ube wafasha abo bana b'abakobwa bandi bafite impano ariko badafite uburyo ikiri mu mutwe eh, iwanjye nofasha rundi rwaruka eh, ni ukugenda kuza eh, ndaba- nkabanza kubabwira icyo icyo ari cyo siporo ni- no gukunda siporo ibyo nibyo bizotuma um- mu- u- uburundi buronka abatsete benshi kuko bariyo ndabizi kandi hanagira nshya nshimira ah, federasiyo y'uburundi ubwa mbere ntiyakora ariko ubu turafise umuperezida asanzwe yorganiza amakomisiyo meza mu gihugu cy'uburundi mugani eh, abatrete ubu utwoba ni ukuza twe turegera abadukurira kugira ngo tubasigurire ibyo umwatrete akunda jewe ndi- ndi kuri ndi kuri tere nije mbona ibiba bikenewe ndibaza ibi nibyaboneka ubu buryo bubonetse turashobora gufasha abatrete eh, tukafasha natwe tukara nyine two- twohanura urwaruka eh, tukabafasha mu bintu byerekeye nk'amakompetisiyo tukabereka inzira eh, novuga nziza ese ninde ugushakira amarushanwa ni abasiponsoro bawe cyangwa se ni ni club yawe oya jewe nsanze mfise umumanaje aba asanzwe ajejwe ibintu by'amakompetisiyo y'iwanje
turashimiye Rwema n'umutumire wiwe francine niyo nsaba ibiganiro byo kuri uyu mwanya bisa n'ibisozerewe ngaha ariko tubibutse yuko iyi porogaramu yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushyika ku munsi w'imana ku ijwi rya amerika fm ijana na zine n'ibice bitatu eh, kigali mu rwanda mu burundi mudukurikiranira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome kuri facebook naho turi kuri radiyo yacu kuri site yacu ya interinete ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu akaburungu kome nkuko rero nabibabwiye ibiganiro byacu muri aka kanya bigarukiye ngaha reka nshimire Fatuma Karara Alimase yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro hamwe na Engineer Zoiteke Zorniake bafashanije muri studio mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro tubasaye mu bandanye mukurikirana ibiganiro bica kwijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza